bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda no muri cya cumi n'umunani muri kumwe na joe diane nahazwe ndongoye ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya mu ikambi y'impunzi z'abarundi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ikambi ya rusenda havugwa ikibazo c'abana bata amashuri bakaja gusegerereza mu ngabo za monusco hariho abashobora kuta afungura saa sita cyangwa ugasanga agiye ku ishuri n'inzara bikamunanira ingana ashobora kujya ku ishuri agaca ahitamo kujya gusega hariya kubera basanzwe bazi ko abantu b'abazungu batanga utuntu runaka ugasanga bakurikiye hariya kuri monisiko kugira barondereyo ibyo bashobora gufunga ubu nibigira imana musa n'umuyobozi ashinzwe uburenganzira bw'abana mu ikambi yo mu rusenda adondagura bimwe mu bituma abana bata amashuri bakaja guturatura ku ngabo za monisco turabigaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu ariko mu nkundire mbanze ndabwire muri make ko umunyepolitiki atavuga rumwe na nigeria uriwe atiku abubakar ariko aritoza mu matora y'umukuru w'igihugu yateye akama abasirikare kabasaba kutisuka mu vyerekeye amatora y'umukuru w'igihugu akaba yavuze ko igisirikare ataruhara na rumwe gikwiye gukora mu vyerekeye amatora mu kiganiro yashikirije kuri televiziyo y'igihugu ejo kwa kabiri atiku abubakar yanebaguye amajambo yashikirijwe na perezida muhamadu buhari mu misi heze igihe atera akamo gasaba igisirikare guhasha abantu bose bazogerageza gutoba amatora amatora y'umukuru w'igihugu muri nigeria muribuka ko yarategekanije kuba ku igenekerezo rya cumi na gatandatu ukwezi kwa kabiri hari kuwa gatandatu uheze ariko yahavuye yinguruzwa ku munota wa nyuma yimurirwa ku igenekerezo rya mirongo ibiri na gatatu ry'uku kwezi kwa kabiri ni kwa gatandatu w'inondwi iyo ngingo yaratumye uruhagarara rwiyongera muri nigeria umurwuje ejo gutunganya amatora ukiyasivye wasiguye ko wari ukeneye uwundi mwanya kugira ngo utegure amatora meza azoba yemewe n'impande zose umugambwe uri ku butegetsi hamwe n'abatavuga rumwe nawo bose baranebaguye iyo ngingo yo mu rwujejwe gutunganya amatora perezida wa leta zunze amerika donald trump avuga ko atagenekerezo kanuni ryo gushika ku masezerano hagati ya amerika n'ubushinwa ku guhanahana ibidandazwa rizwi asigura ko itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu yari yashinzwe ko ari ntabanduka ishobora kwigizwayo yavuze ko ivyo biganiro bitoroshe birinda gusaba umwanya wo kuvyitegurira Trump yari yashinze ko itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu yari kuba iya nyuma ko ivyo biganiro vyoba vyarangiye ataruka ibidandazwa vy'ubushinwa bikazokwinjira muri Amerika bifise agaciro miliyoni amajana abiri z'amadolari bikazotozwa amatagisi gushika kuri mirongo ibiri na gatanu ku ijana ivyo biganiro vyasubiye gutangura ejo kwa kabiri Washington hagati y'intumwa z'ivyo bihugu bibiri harimo n'umushikiranganji wa Amerika ajejwe ikigega biteganijwe kurangira ejo kwa kane leta zumwe za amerika zamye zidogera ico zise akarenganyo mu guhanahana ibidandazwa n'ubushinwa mu kuvuga ko ubushinwa bwiba ubumenyi amerika radiyo ijwi amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu rwanda kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotwaves kuri metero mirongo ine na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe ku mugura ni kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na kabiri ikiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzaniya mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu abanyagihugu mu gisagara ca Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basaba Perezida Etienne Tshisekedi aheruka gutora kutogwa kwihutisha ishirwa mu bikorwa ry'ivyo yabasezeranije muri vyo harimo gutsimbataza umutekano ibindi na mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana tulete salama tulale busingizi saa vile tulikuwa tunalalaka busingizi wakati wa Mobutu uyu ni umwe mu batuye igoma umurwa mukuru w'intara ya kivu y'amajyaruguru iri mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo aka ni agace benshi mu bagatuye basa nk'abibagiwe cy'amahoro aricyo kuva mu myaka isaga makumyabiri ishize barifuza impinduka mu ngeri zose ariko cyane cyane ibirebana n'umutekano wabo n'uw'ibyabo Tout ce que je peux demander au président, c'est d'abord de lutter contre ces coupeurs de route, ces rebelles qui sont dans les icya mbere nasaba umukuru w'igihugu ni ukurwanya abambuzi bafunga imihanda mu ishyamba ziri hirya no hino mu gihugu akazihashya kandi ubwicanyi bugahagarara Bo, mimi naomba tu segiri segirite kuwe mingi sana. Segirite c'est vrai kuwe juu. Unaona kama tunatoka na maji.
nasaba ko bakaza umutekano ko hari ubwo tuva kureba umupira mu ijoro abapolisi ubwabo akaba aribo batwambura amafaranga n'amatelefone biratubabaza cyane kandi kureba imipira mu ijoro biremewe kuba bahembwa ariko bakarenga bakanatwambura biraturya rwose Bon, en fait, pour le président élu Félix Antoine Tshisekedi, par rapport à des conflits qui sont ici, euh, surtout en l'est de la RDC.
perezida namusaba kurangiza imvururu ziri mu burasirazuba bwa kongo kuko mwizera nk'umuntu ukunda igihugu ndamwizeye azabyitaho kandi azarandura burundu intambara muri aka gace Avec lui, nous croyons que ça va, ça va, euh, ça va terminer. Avec lui, nous mettons confiance.
mu gihe yiyamamazaga mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye umwaka ushize akaba ari nawe uyatsinda felix antoine Tshisekedi yagarutse ku bibazo by'umutekano muke bisa nk'ibyahindutse ibisanzwe mu burasirazuba bwa kongo abizeza ko naramuka atsinze amatora aribyo azaheraho akemura kandi yaje kuyatsinda Nous serons toujours à l'écoute du peuple.
tuzahora iteka dutega amatwi abaturage Priorité des priorités sera la paix et la paix durable et définitive à l'est du pays.
icy'ibanze mu bindi byose ni ukugarura amahoro amahoro nyayo kandi arambye mu burasirazuba bw'igihugu Ces violences, ubugome tubona i beni ubwicanyi n'imvururu tuzabirandura kuko ntidushaka kongera gutakaza ubuzima bw'umunyekongo niyo yaba umwe kubera amafuti n'imvururu bitari ngombwa tuzasigasira kandi turinde igihugu cyacu
nous allons défendre le pays, nous allons défendre la patrie.
iki gihe yavuze ko ubuyobozi bukuru bw'ingabo perezida na minisitiri w'intebe bazimukira mu burasirazuba kugeza umutekano ubonetse hari bamwe mu baturage basanga perezida wato ataratinda gusohoza ibyo yasezeranye ariko ntibanabura impungenge z'uko abenshi mu bategetsi baheruka bireherezaho abaturage babasaba amajwi bigaherera aho Ce que je peux lui demander, c'est de sou- se souvenir plus de la population que de, que de ceux qui dirigent. Parce que icyo namusaba ni ukuzirikana cyane abayoboye kuko abenshi baheruka abaturage babasaba amajwi akazongera kubabona bagarutse n'ubundi kwiyamamaza nyamara muri manda yabo ntibegere abaturage quand ils viennent, mais pendant euh, tout au long de leur mandat, ils oublient le peuple, ils n'écoutent pas le peuple.
Ah, Ce que je peux dire, vraiment, kiff qu'il puisse.
nasaba perezida kutazibagirwa abaturage n'ibyo bakeneye ntazabe nk'abandi bose natwereke impinduka ntidukeneye ubundi bwicanyi ubujura no gusambanya abagore n'abakobwa ku gahato dushaka impinduka hari amakuru avuga ko perezida felix Tshisekedi yatumiye bamwe mu bategetsi bo mu bice bya beni na butembo biherereye muri kivu y'amajyaruguru ngo baganire ku bibazo by'umutekano muke muri utu duce ni inama bivugwa ko igomba kuba mbere y'uko iki cyumweru kirangira gusa itariki nyayo ntiyatangajwe uburasirazuba bwa kongo kinshasa bugaragaramo imitwe myinshi yitwaje intwaro imwe muri yo n'iy'abanyekongo yagiye ivuka ivuga ko igamije kurengera ubwoko runaka ni imitwe ishingiye ku moko aha twavuga imitwe nka mayimayi raya mutomboki ndc mazembe nyatura n'iyindi iyi yiyongeraho imitwe ituruka mu bihugu bituranye nka adf y'abanyayuganda iba mu mashyamba ya kongo kuva mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatanu na fdlr igizwe na bamwe mu bahoze mu gisirikare cy'u rwanda bivugwa ko bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi claude ganza munyamagana mu burasirazuba bwa kongo kinshasa ku bwa radiyo ijwi ry'amerika mu burundi naho havugwa imyidogo y'abanyatanzaniya baza kwivuriza ku bitaro by'ikiremba turi mu ntara ya ngozi abavuganye n'ijwi rya amerika bemeza ko barihishwa amafaranga menshi ugeranije n'ay'abarundi barihishwa ibindi kuri ino nkuru numenyesha amakuru ijwi rya amerika ingozi fidelite yishatse komine kiremba ntihanura ubibera tanzaniya yamara abakomoka muri ico gihugu barakunda kuza kwivuriza ku bitaro biri muri iyo komine uri kuri ivyo bitaro umupaka uri hafi uburundi buhana na tanzaniya uri kuri metero mirongo icenda ahanini abahaza baba bafise indwara zijanye n'amagufa hamwe n'izijanye n'ivyo kubagwa nta kwezi kwijana abo batanzaniya batahaje farao nyamurara ni umuganga abo bagwayi ahanini baza bagana En chirurgie, on peut arriver peut-être à une dizaine de malades par mois.
mu gisata cyo kubaga turashobora kuronka mu kwezi abatanzaniya icumi akenshi baza ku muheburo aho babaye byananiranye nk'iyo babarungitse kwivuriza i dar es salaam nibaza ko iyo bavuwe neza Et kurusha je pense iwabo que quand ils bacayiye viennent et qu'ils trouvent mieux que ce qu'ils ont chez eux, ils invitent les autres.
Elsie Simeon ni umukenyezi w'umunyetanzaniya w'imyaka mirongo itatu abingara ku mupaka Tanzania n'u Rwanda ahitwa ku Rusumo n'akarere kegereye intara ya Muyinga iri mu buraruko bw'u Burundi yaje kwivuza imvune y'ukuboko yatubwiye icyatumye ahitamwo kuza mu Burundi Nilipata ajali nikaa nimevunjika mkono pale kwenye hospitali zetu, wakawa wameniwekea peopia.
nagize isanganya mvunika ukuboko ku bitaro iwacu ndavugwa ariko sinakira baca bandunika imwanza mbona uburyo bwo kujayo bwoba bwinshi kubera ari kure nca mpitamo kuza ikiremba ino naravuwe neza banshiramo icuma nyuma y'amezi atandatu nja kugira bagikuremwo abenshi barazi ko ngaha hari umuganga avura neza iby'amagufa iwacu abaganga turabafise ariko bari kure bigasaba uburyo bwinshi Maeneo ya pale kwetu, si madokta tunao, lakini mara nyingi wako kwenye hospitali kubwa, na sisi kufika ni gharama kubwa.
kuva iwabo uja aho imwanza abarungika kwivuza harimwo n'itike ukoresheje amafaranga make ntaja munsi y'umuriyoni w'amafaranga y'amatanzaniya aho ni mu gihe iyo baje mu burundi bashobora gukoresha ayari munsi y'umuriyoni mu mafaranga y'amarundi aho ni mu gihe amatanzaniya n'amarundi mu gaciro asa n'ayababana kugira ngo rero aze ku bitaro by'ikiremba ni uko yabonye abahivurije Uh, sio mimi wa kwanza, yani ilikuwa inasemwa kwamba ipo kuna mtoto wa binamu yangu sigenda uwa mbere ibitaro byaravugwa hari umwana wa muramwanje yari afise indwara y'umutima iwacu byarananiranye sinzi ingene bamuzanye ino acarakira hari uwundi mubanyi wanje umwana wiwe yari afise imibango bamuzanye baramubaga Jirani yangu irakira mwingine alikuwa na mtoto wake amfanyia operesheni miguu ikawa ime- imekaa vizuri.
aho rero kuva muri bibiri na cumi n'indwi gushika no mango kuri ivyo bitaro hamaze kwivuriza abatanzaniya barenga amajana atatu ibiharuro dukura kuri ivyo bitaro vyerekana ko mu bibiri na cumi n'indwi honyene hakiriwe abatanzaniya ijana na mirongo umunani n'indwi nayo muri bibiri na cumi n'umunani abatanzaniya bahivurije bagera ku ijana na mirongo itanu n'umwe nayo muri uyu mwaka kuva utanguye abamaze kwakirwa bagera ku icumi naho biri uko abo banyamahanga babazwa n'uko barihishwa amafaranga menshi ugereranije n'ayariha abarundi Bei inakuwa tofauti, kuna malipo. Unajua, kwa mfano kati naingia ibiciro redio, biratandukanye nikaniambiwa nk'akarorero ni elfu igihe kumi na naza tatu, mw'iradiyo nari mia nzi ko tano bariha za ibihumbi Marundi.
cumi na bitatu Lakini alivyoniangalia n'amajana atanu akaniuliza, by'amarundi "Wewe ariko Mtanzania?" ndahageze barandabambaza ko ndi umutanzaniya ca ndemera baca bambwira Kama ko wanasema ntanga familia ibihumbi moja, mirongo ibiri East n'amajana Africa.
atanu Palikuwa na niba turi umoja, labda umuryango wakawa na umwe wa shirika, EAC dada zikatolewa, byari bikwiye ko kuka- kuwepo hashingwa vigezo ibiciro vyo kwamba mtu kwivuza kama mu yumo rugero kwenye rumwe familia ya East Africa, vigezo vitakuwa hivi, tukawa haki sawa.
abo batanzaniya iyo baje ku bitaro ikiremba barengerezwa ko mirongo itanu ku ijana ku mafaranga aba ariko barihishwa abarundi mu nzego z'ibitaro bamenyesha ko ivyo ari bisanzwe ko umunyamahanga adafatwa kumwe n'umunyagihugu kandi ko n'ahandi bikorwa aho rero hari bamwe mu barundi twavuganye bavuga ko iyo bagiye kwivuza mu bihugu bibanyi nta gukoresha amafaranga yo muri ico gihugu babwirizwa kuriha mu madolari y'abanyamerika ivyo biruko mu gihe kugira ngo uri umurundi aba mu burundi aronka idolari bitaba vyoroshe abayakeneye bikora ku bayadandaza ku buryo bwa magendu aho naho acagurwa inshuro hafi kabiri ugereranije n'igiciro kiba kiriko kiragurishwa ayo madolari ku banki nkuru y'igihugu muri komine kiremba mu ntara ya ngozi fidelite yishatse ijwi rya amerika
Amakuru y'amakambi duhereye muri Rusenda havuga ikibazo c'abana b'abarundi baheba amashuri bakaja gusegereza ahakorera ingabo za MONUSCO ibindi na mugenzi wacu Vedaste Ngabo.
Bazira Nyakamwe Zakariya ni umubyeyi ukorera umurimo w'uburobyi ku kiyaga cya Tanganyika atangaza yuko hari abana benshi bata amashuri bakirirwa ku kiyaga cya Tanganyika basabiriza abarobyi ubugari n'indagara abandi nabo bakajya gutoragura ibyo kurya abasirikare ba MONUSCO baba bajugunye ariko gikuru kizana aba bana ni hejuru y'izi njya z'abarobyi n'aba- n'izi njya z'abapakisitani baza barasaba nyine ngaha ku mucanga nizo zituma amanayaka abana ba- aba batonya mubona ngaha ku- ku mweha nicyo gituma bataja ku masomo kubera bamaze kumenyera ikintu cyo kwironderera no kuza basega nyine izi njya z'abarobyi baba bamaze ku- kuba babatekeye ubwo twageraga ku kiyaga cya tanganyika ahakorera monisco batayo y'ingabo za pakisitani ikorera mu rusenda ku rupangu twahasanze bamwe muri abo bana bata ishuri bakaza gusabiriza ibiribwa ahakorera izi ngabo bukuru ali ni umwe muri abo bana bo mu nkambi yo mu rusenda wataye ishuri ari mu kigero cy'imyaka cumi n'ibiri y'amavuko yirirwa ku kiyaga cya tanganyika asabiriza ibifungugwa mu basirikare ba monisco yemeza yuko muri iyi myaka itatu amaze asabiriza byamuhinduye kuba n'umukomisiyoneri jewe naje ngaha nkikiri muto hariya abarwaye ba mbere nibo natanguye kumenya igipakistan gicanze n'igihurudu naraza ngaha nkavuga furani givimi cakula ico nico narinzi ariko kuba imana yaramfashije nkaba hafi nabo naramenye ico ico ico gipakistan hariyo abantu bahora baza nkabashorera ibintu bakampemba amafaranga nimba ari inkoko nkayigurisha niyo inkoko mu gipakistani bayita murga hama rero iyo impene bakayita bakara niyo rero bazizanye nkabagurishiriza ni kubera bobo nibajya umutwe w'ihene bakama bakawuma nkawugurisha ibihumbi bitatu cyangwa igihumbi n'atanu kandi jego rurimi ruramfasha cyane nubwo habaye mu nkambi tobo zinga imana iramfasha nka zino nkasaba mu gipakistani hama bakama rero iyo bazanye inkoko abapakistani ndababwira pakistan this area murga coming your price come money and me give ye give you murga hani mvuze kuunya manake ujya mu pakistani bajya baba bazanye intambwe mba namubwiye kuzana aza agure iyo nkoko nangahe ayigure arimo agaca baza kiya purayisi nangahe bamara ujya akamucirira kama tu dalara di dalara hamanaje nkababwira ni dorari icumi cyangwa ni dorari zingahama bakagura bakagura ijya nkoko iyo baguze bajya bakamemba najya abapakistani kuba mba nabafashije kugura bakamingira bigirimana musa umuyobozi ushinzwe uburenganzira bw'abana mu nkambi yo mu rusenda iwe n'abandi barezi bakorera muri iyi nkambi bashimangira ko iki kibazo cy'abana bata ishuri bakajya gusabiriza kibonekeza cyane bitewe n'imibereho mibi imiryango myinshi yo mu nkambi yo mu rusenda ibayemo turamaze kumva ko baza bagenda gusaba imfungurwa hariya kuri monisco bivanye n'ubuzima abana usanga babamwo hariho abashobora kutafungura saa sita cyangwa ugasanga yagiye ku ishuri n'inzara bikamunanira ingana ashobora kuja ku ishuri agaca ahitamo kuja gusega hariya kubera basanzwe bazi ko abantu b'abazungu batanga utuntu tw'utuntu runaka ugasanga bakurikiye hariya kuri monisco kugira barondereyo ibyo bashobora gufunga ababyeyi babo tubabwira ko babwirizwa gukurikirana abana babo kugira bamenye neza ubuzima baba basanzwe barimwo na cyane cyane ko hari ibigo byinshi bubatse kugira abana iyo hageze kuva ku ishuri babihitiremwo bongere babongereze ubundi bumenyi butandukanye n'ubwo ku ishuri kugira birasire ko cyane bemeze ko abo bana bari hafi nabo ntibace barekera gutyo tumwana ko yagiye hariya nta ngorane kuko hariya kuri monisco urabona hegeranye na tanganyika tanganyika yoyo harimo ibintu byinshi umwana ashobora no kujya mu mazi ugasanga yagiye n'amazi mwamenya yuko nubwo hari abana bata ishuri bakajya gusabiriza ku kiyaga cya tanganyika amashyirahamwe arimo za save the children world child ndetse na action aid ntasiba gukangurira ababyeyi bo muri iyi nkambi ndetse n'abandi barezi bakorana n'aya mashyirahamwe gukurikirana uburezi bw'abana bo mu nkambi umunsi ku munsi pedase ngabo ku bw'ijwi rya amerika mu rusenda mu ntara kivu y'amajyepfo mu ikambi ya mahama naho mu gihugu cy'u rwanda urwaruka rwijukiye kwiyungunganya ibindi na mugenzi wacu i kigali pia claver niyo nkuru aherutse kubagendera aha ayi ndiko ndashona iniforume y'abanyeshuri bo kuri peyizana ku munini uwo musore yicaye muri ateriye mu ikambi y'impunzi z'abarundi i mahama ariko araheraheza impuzu we na bagenzi we bahawe gushona turiko turakora iniforume ashika ku gihumbi twandateranya ishati iyi ni koro urwaruka rurenga amajana atatu na mirongo itandatu nibo bamaze guhabwa inyigisho nk'izo z'imyuga yo kwitunga mu buzima ubwo bumenyi bose baburonse bamaze guhunga igihugu cabo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abashona bemeza ko bamaze kumenya uwo mwuga nzi gushona ishati nzi gushona ipantaro nzi gushona ijipo ndazi gushona n'ikanzu dutayo dutahe inzi no gushona ndiko daca butonere kugira ngo tugire umuntu abashe gufunga ibifungo maze kubimenya ishati ipantaro amajipo atandukanye hamwe n'amapantaro ndashobora gushona ikanzu ishati n'amapantaro n'amajipo gushona nabyigiye ngaho mahama kandi iyo natonze ku kazi ndaronka amafaranga yo gufungura neza ndaronka amafaranga yo kwicarana n'abandi nkanywa agafanta jewe ndazi kumenya gukora ishati pantaro i- i- amashakoshi ya- y'abanyeshure eh, n'ibindi bindi nyine ba- bandanya twiga ko tutabura ibikoresho byo gukoresha turiga ntitubona ibikoresho Nka- nka- nk'imashini yacu zo gukorera aho tuba dutuye mu maviraje kwata uburyo nyine kubona nyine ataha umuntu akura udufaranga tugira ngo iyoganize nyine babashe kuronka icyo gikoresho iruhande yabo hari n'abandi biga informatike cyangwa ubuhinga bwa none ku mashini ngurukanabumenyi nabo bavuga ko hari byinshi bamaze kumenya kandi ko bizobafasha mu buzima bwabo bwa kazoza kuri informatike nyine ibintu byo kwandika byo gusevinga kubika amadokima nyine mu mashini eh, no kujya nyine ngaha ku mbuga nyine ukarondera ibintu by'amakuru utazi imashini usanga biguma bikugora mu madomeni atandukanye ndamaze kumenya kujya kuri interineti eh, ngashakaho ibintu bitandukanye ndazi kumenya gukoresha microsoft excel powerpoint nicyo bitwa ifu nshaje ntacyo ndamenya neza maze kumenya kwandika ibiretere sonyine no kuronka nta bindi ndamenya ka amafilime ibintu bitandukanye amakuru eh, ibintu nk'ibyo nzokungura ubwenge kugira ngo ndabwigishe n'abandi nzi kumenya byinshi nk'ibijyanye na interinete ubu ntibinsoba cyane nka microsoft excel nayo nyine ndagerageza naho na microsoft word icyo bizomfasha urabona isi iriko iragenda itera imbere cyane cyane uko iriko iragendera cyane kuri tekinoloji urumva ko kuba ndayizi bishobora kuzomfasha kujyana n'aho isi igeze uretse abo muri iyo ateliye uhasanga n'abandi bariko bariga gucapa no gusiga amarangi ivyo bacafye uyu musore afise imbere yiwe igicapo kiriko umuntu ari mu kinogo amanitse ukuboko uwundi nawe ariko aragerageza kumukurayo namubajije ico bisigura Kiriko ndacapa ni nashatse kwerekana deliverance associée à la compassion Eh, ni ukuvuga yuko uyu ari mu ntuzeya nico novuga yuko ingorane uyu nawe karagerageza kumufasha twebwe ivyo dufasha yuko twizera yuko hari umufasha igihe cyose twaba tu- twaba turi mu byago kutigira gute kutata ibyizigiro baradutraininze bihagije hanyuma tu- tugenda twi- twiyongerezako impano bagenda mu bintu baduha umaze kumenya gukora ni nk'ibiki Na- nabaye foro muri pentire ndashobora gucapa portrait y'umuntu nyine isura yiwe nkacapa icyo ari cyo cyose ikintu cyose wumva nogishobora hari n'abandi bize guteka kudesa icongereza n'ibindi ikigomezo sharom gifasha impunzi z'abarundi mu rwanda nico cubatse iyo ateliye gishiramo n'ibikoresho umufasoni margarite barankitse yashinze ico kigo avuga ko uwo mugambi wiyumviriwe mu ntumbero yo kurwanya ubuhumbo mu rwaruka rw'impunzi dushaka kurwanya ko abana baheba ishure kuko bibarutse tubigisha no kugira sudire no kugira n'ivy'amazi n'ibishaka ko baja mu ishure kugira abarundi tuzotahe tutari imbunuza tutanyoye urumogi tutavyaye nk'uko kivyara ntikirere ni ni imbwa kuko nayo bavuga ko yabwaguye tubereye ngaha a imbunuza n'igihugu ntituzocubaka incabwenge zizogenda kubaka igihugu ikambi y'impunzi ya mahama mu rwanda irimo abarundi barenga gato ibihumbi mirongo itanu n'umunani abarenga igice cabo no guharuka rwahejije amashuri canke rwayaciriye hagati vyumvikana ko impinga ikiri ndende kugira ngo bose bashikirwe n'iyo myuga basaba ko n'abandi bagira neza bo baserukako pierre claver niyo nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika
abakunzi b'ikiganiro c'amagara y'abantu ngira murumvise ka kazi ki katwumvisha ko twinjire muri uyu mwanya uno munsi turongera tugaruke ku ngwara y'amara iri mu- imwe mu zibonekeza cane mu gihugu c'u Burundi abaganga bemeza ko mu bagwayi bakira abagera kuri cumi n'indwi kw'ijana baba bafise iyo ngwara none iva kuki hama umuntu yoyirinda gute reka duhe ikaze mugenzi wacu diane ndonse bujumbura ayagena muganga caritas nahimana yanonosore kuvura bene izo ngwara mu kiganiro bagirana muraza kumva inyishu y'utwo tubazo twose twibajije muganga caritas nahimana asigura ko indwara z'amara ziri ubwoko bwinshi akarorero ni nk'iziva ku migera canke izibonekeza mu bivyimba ariko rero aha arasigura izikunze kwibonekeza ku bantu benshi ingwara hanini mu burundi bavuga ngo ingwara y'amara ni iyo ngwara twebwe nk'umuganga yanonosoye iby'indwara zo mu nda duca dusubiramwo ukabaza neza uwo murwayi ingene asohoka usanga akenshi afise ikibazo cyo gusohoka ku mwanda mukuru hari aho biba mu byo yuko adasohoka akamara nk'iminsi itatu ine canke bigahinduka ukamenga yaciwemo yagize diyare canke akumva yuko umenga ikintu yari yahabwira ati jewe arahera uh, umunsi wose mfunguye rimwe mugabo ukamenga noba nariye ibintu byinshi muri ibyo rero hari n'igihe umurwayi aza no muri ibyo byose mvuze atana kimwe afise akubwira ati ndafise akantu k'ububabare katamu mbabaje cyane muganda akamaranye igihe muganga avuga ko indwara y'amara ko itoroshe ko bahuta bayimenya kuko hari ibindi bimenyetso bidahagaze ahanini kumara gusa nko kugira ibirungurira nubwo ubushakashatsi butarerekana neza icyo iyo ndwara ivako uyu muhinga mu kuzivura aravuga bimwe bimwe mu bishobora kuba inkabuzo z'indwara y'amara hariho ibintu byinshi bituma iyo ndwara iboneka cyane ni cyane cyane ibintu bya stress umwitwarariko urenze ni ibintu by'imiti aha twavuga cyane cyane nibaza ko uruhara runini rwerekana ko iyi ndwara iri kiraboneka cyane cyane ngaho iwacu ni ibintu byo kurya imiti umuntu yiyandikiye uragwara giripe ugafata amantibiyotike hariho ikintu bita siporofokisasine umenga akivura ibintu byose hariho kugura imiti byoroshe atanuwayikwandikiye harimwo gufungura ibintu twakwibaza ko bishobora kuba bifisemo uruhara ibintu by'ama insekitiside ijya miti bakoresha mu gupompa ibyamwa yica udukoko ijya miti babikisha ibiharage babikisha ibyo birimwa byose umuntu yimbuye muganga Caritas Nahimana avuga ko iyo miti ikoreshwa mu kubika ibifungurwa iri mu yonona amara cyane uyu muhinga abandanya avuga ko kugira ngo umurwayi wayo avugwe neza bisaba ko umuganga amufatira umwanya mu kumwumviriza aha kandi ukuyavura bihagaze ahanini ku mibereho umurwayi agira mu bijyanye no gufungura umurwayi afise amara atameze neza arinda gufungura amavuta make arinda gufungura imboga kenshi hariho ibintu tuvuga ngo agabanye gufungura ni bimwe by'amasombe ni gufungura ibiharage byumye ni umurwayi agumana imboga hafi kandi amavuta turazi yuko arakenewe mu mubiri mugabo iyo agiye kuba menshi yose aronona hanyuma rero hariho n'imiti dutanga kugira ngo twongereze ayo mara ashobore gukora byoroshe twavuga nko kuyongerereza inguvu ariko ahanini bihagaze kuraba icyo umuntu akeneye gufungura hakenewe kumenya ko umurwayi agwaye amara adapfa gutoragura ibyo agenda afungura haciye hose nawe ku bavuga ko bafashe ibinyobwa bimwe bimwe bituma batura umube bishobora gutuma batezurirwa igihe bafise imisonga muganga Caritas ahubwo arabibihanikiriza ibyo byo kunywa nka koka canke ay'amazi libwason gazeuse bijya ahubwo abantu benshi baza bavuga ati ahubwo ngira nturike bica bituma ahubwo yongerekana n'ibyo byo kuvyimba mu nda rero izo koka izo bwason gazeuse turazibuza ahubwo ku muntu agwaye amara kugira umuntu yirinde indwara y'amara arasabwa kugira inguvu mu isuku agirira ibyo yihereza twariko turavuga ibyo berekeye gutegura ibyo dufungura ayo matomati ayo makaroti ibyo byose bipompwa imiti kugira ngo umuntu aje kubigura bikimeze neza iyo dushitse muhira aho tubitegura twobironga rwose tugashira ko ngira ni bake bashobora kuronga ivyamwa bashize ku isabune bakabironga cane hanyuma kandi twogerageza tugafata imiti abaganga batwandikiye kwiha imiti si byiza muti wose urafise icyo ugenda wonona mu nda cyane cyane mu cerekeye utuntu cyo twokwita microbiote intestinale ni utuntu tw'amamikrobe mugabo asanzwe mu nda y'umuntu kugira ngo amufashe iyo miti rero ayo ma insekitiside ibyo binini bigenda bituma ibyo bintu bihungabana bigatuma yamara atagikoze ko yategeza gukora icyo kumenya ni uko bishika amara akava mu kibanza cyayo mu nda agasohoka igihe umuntu yafashwe n'indwara yo gucibwamwo umwanya muremure nubwo ku bindi bimenyetso umurwayi atihuta kuja kwivuza uwo byashikiye uko wewe muganga Caritas avuga ko aca anyarukira kwa muganga kandi ko baheza bakayamusubizamwo bitagoranye ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika Diane Ndonse arakenewe kuri duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi mwakoze inshuti bakunze kugitega abiri yakoze Facile Gebehu yacegeranije hamwe na Engineer Audius yamfashije muhinga bw'ivyuma amenyesha makuru bacu batandukanye baba bari muri Kongo baba bari mu Rwanda canke mu Burundi bagize ico batera ngo iganiro iwanyu mu ntara cuno munsi mwateguriye umwongera mushikirizwa na Jewe Diane nahazwe gishoboke bompi tubakengurukira mwandanye kuranirwa mu byanyu no mu banyu tuzongere guhura ejo nk'aho twatanguriye n'imana yatugirira ubuntu ikongera ikaturamura